Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingteen DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin aayilisaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan marti nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan kamisa eebla afur bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 25 bara 2013 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti. paartiin koongireesii federaalaa oromoo kaafaa'oon filannoo biyyaalessaa ja'affaa irratti akka hirmaatuuf mootummaan rakkoolee paartichi na mudatee jedhu akka furuuf gaafatee jira paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa immoo gama isaatiin komiin kaafaa'oon kaasaa jiru duudhama qaballeessiti jechuudhaan fudhatama dhorkate itiyoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii baatii sadeen dabran keessa dabaluusaa ministeerri fayyaa itiyoophiyaa dr liyaa taaddasee beeksisanii jiran. Keeniyaan immoo talaalii COVID-19 doozii miliyoona tokko ol biyya galfatte. Qophiin keenya fayyaa kanarraas walgahii tokkummaa dubartoota Oromoo Kaanaadaa dhimma COVID irratti hubannaa kennuu irratti geggeessametti fuuleffata. Kanneeniif gabroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyusariin Tamsaasarraa Biraan Haayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo tigisti gammeeti oduuf gara tuyyubeettan sin dabarsa.
Atta mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo koomishinerittiin gameettiin dhimmoota mirga namaa ka tokkummaa mootummoota tarii yakka waraanaa ta'uu ka danda'u ajjeechaaf dararaa quunnamtii saalaa naannoo Tigraay keessatti raawwatame ilaalchisee himannaa dhiyaataa jiru akka qoratamu eeyama akka kennitu kamisaarraa Itoophiyaa gaafatanii jiran. Misheel Bachaleet ibsa kennaniin dhugaa jiru ifa baasu akkasumas itti gaafatamummaaf gumaacha akka qabaatu mootummaan Itoophiyaa waajjirri koof qorattoonni walabaa kanneen biroon Tigraayin akka seenan daandiin akka saaqamu gaafadha jedhan. Loltoonni federaalaa kanneen muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiin bobbaafaman humnoota bulchiinsa duraanii kan TPLF lolaa turan. Lolli sun utuu hin jalqabin bakka uummanni kuma hedduun gargaarsa midhaan nyaataa eeggataa ture kana keessa uummati kumaan lakkaa'amu ajjeefamaniiru. xiinxalloo odeeffannoo duraan argame akka mul'isutti gochi sun seera sadarkaa addunyaa ka cabsuuf tarimmoo yakka waraanaaf farra namoomaa ta'uu mala yakki kun qaamotii hedduun raawwatamuu mala jedhu baachaleedha. TPLF itti dabalee humnoonni ittisa biyyoolessaa Itoophiyaa humnootiin Eertiraaf kan naannoo Amaaraa ajjechaa raawwatame jedhameef dararaa quunnamtii saalaa raawwatame jedhuun kan shakkaman ta'uu baachaleet dubbataniiru. jalqaba baatii sadaasaa erga waraanni sun jalqabame naannoo sana akka hin seenne guramanii ka turan gaazixeessonni baatii kana biyya gaarreeniin marfamteef uummata miliyoona shan ta'uu qabdu gara tigraay dhaqanii jiran malli quunnamtii sirriitti waan hin turreef jaarmoliin gargaarsaa naannoo lolaan raafamaa ture seenuun rakkisaa ture mootummaan itoophiyaa gamasaan duula olaantummaa seeraa kabachiisu naannoo tigraay keessatti geggeessame xumuruuf hafee kan jiru karoora lama xumuruuf murannoo kan qabu ta'uusaa beeksisee jira. karoorri kun lamaan gargaarsa namoomaa dhaqqabuusaa mirkaneessuuf naannoo sana deebisanii ijaaruu akkasumas ammayyuu naannoo sana keessa dammaqinaan yakkamtoota sosso'aa jiran murtiitti dhiyeessuudha jedhee jira. olaantummaa seeraaf duula geggeessamu dadhabsiisuuf kan akeekame giddu seeniinsaaf duula siyaasaa kamiinuu itoophiyaan hin simattu jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa beeksiseera. Itoophiyaatti guyyoota kurnan darban keessa guyyaa guyyaan namootni kudha lama sababa vaayirasii koronaan lubbuu isaanii dhabaniiru jechuudhaan ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Tamsa'inni vaayirasichaa dachaan dabaluun namoota giddugaleessaan guyyaatti kuma ja'a saamuudni irraa fudhatame keessa namoonni dhibba saddeet ta'an vaayirasichaaf kasaaxilaman jechuun ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee ibsaniiru. Tsahayi Daamtootu gabaase.
Itoophiyaatti tatamsa'inni COVID-19 yaaddessaa ta'uu ministeerri fayyaa beeksiseera. Yeroo dhiyoon asitti tatamsa'inni vaayirasii koronaa dachaadhaan dabalu kan ibsan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee bu'aa qorannoo guyyaan taasifamu giddugaleessaan namoota kuma ja'arraa saamurni fudhatamu keessaa namoonni dhibba saddeet kan vaayirasichaaf saaxilaman ta'uu ibsaniiru. Namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii godhatanis sadarkaa biyyaatti dhibbantaa 35 ta'uu Dr. Liyaan dubbataniiru.
ከሁሉም በላይ በተለይ የማስክ አጠቃቀም ሽፋን waa hunda caalaa itti fayyadama haguuggii afaanii fi funyaanii sirriitti dabaluun barbaachisaadha wanti salphaan meeshaa wal'aansaa nuti of harkaa qabnu haguuggii afaanii fi funyaaniiti Sochii idilee keenya akkuma jirutti itti fufnee hojjettoonni dhaabbilee garaagaraa keessatti tajaajila kennanis ta'e maamiltoonni tajaajila barbaadanis aguuggee afaanii fi funyaanii godhachuun dirqama. Kana irratti qaamoleen nageenyaa hawaasa hubachiisus ta'e dirqisiisuun barbaachisaadha.
ገደድም ይገባል።
Namoonni garmalee dhukkubsatanii wal'aansa maashinii hargansuutiin deeggaramuu qabanis lakkoofsi isaanii dachaadhaan dabaleeraa kan jedhan Dr. Liyaan hanqinni maashina kanaas yaaddessaa ta'uu ibsaniiru. Keessumaa tatamsayina vaayirasichaatiif haala kan mijeessaa jiru ta'eewwan hawaasummaa kan akka cidhaa, boo'ichaa, bakka bashannanaa, dirree ispoortii, hiriira ayyaanota addabaabaa irratti gaggeeffamanidha. Sirnoonni kunneen wayita raawwataman akkaataa itti raawwataman qajeelfamni bahee jira. Garuu qajeelfamichi dagatameeraa kan jedhan Dr. Liyaan haala amma jiruun rakkoo cimaa fiduu danda'a. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu akka biyyaatti xiyyeeffannoon irratti hojjechuu qaba jechuun hubachiisaniiru. Vaayirasiin koronaa erga Itoophiyaatti mul'atee waggaa tokko ta'uuf torbee tokkotu hafa. Osoo ragaa har'aa hin dabalatiin hanga yoonaatti lubbuu namoota kuma lamaa fi dhibba sadiif sagaltamii tokkos galaafateera. Guyyoottan kurnan darban keessa immoo saffisaan dabalaa jira. Guyyaatti namoonni kudha lama vaayirasii kanaan lubbuu isaanii dhabaa jiru jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Namni kamiyyuu wayita manaa bahu haguuggii afaanii fi funyaanii malee akka hin sochoone qaamoleen nageenyaa gorsuu fi dirqisiisuu akka qabanis Dr. Liyaa Taaddasee waamicha taasisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Keeniyaan talaallii koronaa vaayirasii miliyoona tokko ol gargaarsaan argachuu ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Muttaayi Kagaawee ministeerri fayyaa Keeniyaa talaalliin kun dursa hojjettoota fayyaa biyyattiif akka kennamu ibsan galmoo daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Waajjirri ministeera fayyaa keeniyaa kaleessa galgala gosa talaallii kooronaa vaayirasii astraazeneekaa miiliyoona tokko tuqaa lamaa ol bifa gargaarsaatiin argateera. Har'a ganama pireezidaantiin keeniyaa fi ministeerri fayyaa keeniyaa talaallii biyyattiin argatte kana gara kutaalee bulchiinsaa keeniyaatti erguuf sagantaa qophaa'e irratti argamanii jiru. Mutaayi Kaagwee ministeerri fayyaa keeniyaa talaalliin kun dursa ogeeyyii fayyaatiif kennama jedhan.
Kenya is among the first countries on the continent to receive and commence COVID-19 vaccination program.
Akkas jedhu kaagween Keeniyaan biyyoota Afrikaa dursa talaallii kooronaa vaayirasii argatan keessaa tokko raabsa isaatiifis biyyoota ardicha irraa qophii gahaa taasisan keessaa tokko taaneerra. Har'as talaalliin lubbuu namootaa akka oolchu itti amaname kun kutaalee bulchiinsaa Keeniyaa 47 maratti ergameera jechuun dubbatan. Kaagween akka itti talaalliin kun raabsamuu fi kennamu yoo ibsan talaallii miiliyoona tokko tuqaa lama keessaa kumni dhibba afur ogeeyyii fayyaatiif akka kennamu himanii kaan akka imaamanni fayyaa biyyattii kaa'een warra ni barbaachisa jedhameef laatamaa jedhan. Keeniyaan talaallii kamuu fudhachuudhaaf qophii guutuu taasisuu seemanii egar talaalliin dabalataa gara biyyattiitti yoo seenu kutaa biyyattii kamittuu geessuuf meeshaaleen ga'an akka qophaa'anis ifoomsan. Pireezidaantii Keeniyaattaanis yoo talaalliin kun kutaalee bulchiinsaa Keeniyaa hedduutti ergamu qaamaan argamanii ilaalanii jiru. Keeniyaattaan mootummaan talaallii ga'an akka gara biyyattiitti seenuuf akka hojjetu himanii kan amma argame ammoo dursa ogeeyyii fayyaatiif achii sadarkaa lammataatiin warra qaama nageenyaatii fi sadaffoo irratti ammoo barsiisotaaf ni kennamaa jedhan. Talaalliin kun argamus ammas uummanni of eeggannoo dhukkuba kana to'achuuf labsame hojiirra akka oolchus Keeniyaattaan gaafatanii jiru. Talaalliin kooronaa vaayirasii Keeniyaan irraa argatte UNICEF irraa bifa gargaarsaatiin kan argamedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit, Naayiroobii.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaan poolisii biilsa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi odeeffannooti kanagaa kan tarii gareen milishaa kamisaa har'aa keellaa mana maree cabsanii seenuu yaalu jedhu. akkaan kan qiyyaafatatti kennu ta'uu beeksise koongiresii uummataaf poolisoota keenyaaf eegumsa godhamu mirkaneessuuf dallaa dhaabuu akkasumas humna namaa dabaluudhaan naga eegumsa ilaalchiseef fooyya'inni guddaan argameera jedhee jira biilsa mana mareerra kan ga'u doorsisa kamiinuu dhaabsisuuf kutaan poolisii michoota naannoo federaalaa waliin hojjetaa jira jedheera biilsa bakka koongiresiin itti wal ga'u erga amajjii ja'a deeggartoonni pireezidaantii yeroo sanaa kan doonaald tiraamp haleellaa raawwatanii as. gargaarsa waardiyyaa biyyoolessaan eegamaa akka jiru yoo ta'u naannoon sun dallaa naga eegumsaa ol ka'ee dhaabatee marfamee jira. Jamaan innaa miseensonni paarlaamaa pireezidaanti Joo Baayiden Tiraampin injifachuu isaanii raggaasisuuf wal ga'anitti keellaa sana cabsee seene. Guyyaan kamisaa akka falaasama garee finxaaleeyyii safuutti cichaniitti kan irra deddeebi'uun sagaleen guddaa an argadhe waliin dha'amuu isaatiin filannoo akkan hin injifanne ta'ee jechuun kijiban Tiraamp bitootessa afur jechuunis guyyaa har'aa aangootti deebi'u kan wal qabata. Guyyaan kun hamma bara 1933 amajjii 20tti jijjiiramutti guyyaa pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi hirbuu seenuun aangoo qabatu ture. Jalqaba torban kanaa FBI ministiriin naga eegumsa biyyoolessaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniin gareen milishaa finxaaleeyyii namoonni gara Waashingtanitti imalanii bilisa mana maree to'achuu akka yaalan jajjabeessuuf mari'achuu isaanii aangawoota nageenya eegumsa naannoo akeekkachiisaniiru. Dorsisi kun miseensonni mana maree walga'ii isaanii har'aa akka hambisan taasise. Sanatiin walga'uuf beellama qabatee jira. Seera tumtoonni haleellaa majjii ja'aa dura maal quba akka qabanii fi dhaaboliin naannoo federaalaa attamiin deebii akka kennan ilaalchisuun walga'ii hedduu geggeessaniiru. Ministiriin murtii haqaa angawaa poolisii bilisa mana maree dabalate weerara lubbuu namoota shanii galaafatetti hirmaatan kanneen jedhaman namoota dhibba sadii ol irratti himannaa dhiyeessee jira. Hiriirtonni mormii maayinamaar keessaa kanneen waraana mootummaa fonqolche morman erga guraan ala tokko qabee guyyaa dhiigi hedduun itti dhangala'e jechuun tokkummaan mootummootaa ibse kamisa har'aa hiriira mormii guutummaa biyyattii keessatti itti fufaniiru. Rooyiters akka jedhetti humnootiin naga eegumsaa dhukaasa banuudhaan. hiriira sana bittimsuuf gaazii mimmaansu hiriirtota magaalaa yaanguuniif mooniyaawaatti darban mormitoonni kun mandalaay keessatti hiriira kan geggeessan yoo ta'u magaalaadhuma sana keessatti hiriira geggeeffameen roobii darbe rasaasaan rukutamtee kaduute sirna awwaalcha barattuu umurii waggaa kudha sagalii kiyaaliif walga'anii jiru erga waraanni maayinamaar mootummaa siivilii aangoo irraa fonqolchee hooggantuu biyyattii aansaan suushii to'annaa jala oolchee qabee biyyattiin jeeqamaan raafamaa jirti oduu namaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. paartiin koongireesii federaalaa oromoo kaafaa'oon filannoo biyyaalessaa ja'affaa irratti akka hirmaatuuf mootummaan rakkoolee paartichi na mudate jedhu akka furuuf gaafate. dura taa'aan paartichaa piroofeesar mararaa guddinaa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsa kennaniin mootummaan filannoo keessaa akka baanu nu dhiibaa jira jedhan. paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa immoo gama isaatiin komiin kaafaa'oon kaasaa jiru kun duulama qaballeessiti jechuudhaan fudhatama dhorkate tsaayii daamxootuu finfinnee irraa gabaase.
paartiin koongireesii federaalaa oromoo kaafaa'oon ibsa baaseen mootummaan qindeessitootaa fi namoota filannoo keessatti addarrummaadhaan hirmaatan na jalaa hidheera waajjiraalee dhibbaa ol cufeera filannoof akka hin qophoofne dhiibbaan irratti gochaa jira jechuun himata dura taa'aan paartichaas piroofeesar mararaa guddinaa akka ibsanitti mootummaan filannoo keessaa dhiibee nu baasaa jira jedhu.
dirreen siyaasaa dhiphachaa dhufee dhiphachaa jira filannaa keessa galuun nama rakkisaa akka amma jiru kanatti lammaffaa waajiroonni keenya iddoo baay'eedha. tokko lama miti dhibbaa cufamaniitu jiru ammayyuu hin saadamne erga caalundee waajirri keenya adaamaa hojjechaa jiru erga caalundee waajirri keenya baalee roobee agarfaa hojjechaa jiru hojii keessa baay'een isaa hojjechaa jiru erga caalundee waajirri keenya harar keessa iddoo baay'ee jiranii hojjechaa jiru amma ciroodhaa yeroo tokko cabsanii warra waajjira hojjetanii doktor Baarsaa faa maalfaa kan jiran reebanii hidhanii lola fayyadamee ta'e namni ciroodhaa waajjira keenya warri gaggeessan keessa hojiidhaa hojjechuu keenya keessa inni inni goodaatti sabni sabni ilaalaa jira bara saba miidhoonii meeqatti ijaara qabeenya keenya iyyuu saamanii maal godhanii cufan jiru deebi'an immoo warri itti kaammoo dhaqanii har'aa qabdee waajjira kan hoosaa sifannis jedhanii wal isaan ari'atan jiru amma ijoolleen baay'een karaa baalee hojjetan baqatanii ashishamannee gara adaanaa jiru. miseensa jiddugaleessaa ta'e anwaar saanii kan jedhan erga ji'a torba erga hidhamee hararitti hidhanii lachi kun keenya miti oromiyaa jedhanii oromiyaan immoo kakkoo miti jedheetu gara federaalaatti jedhanii diriiraa fidanii sadaffaa immoo rakkoon keenya miseensi keenya warri filannaa keessa galuu danda'u immoo filannaa galees mo'uu danda'u waan baay'ee ulaa cufuu danda'u manadhaa jiru saayinsi nuuhii ka filannaa kana keessa garaadhaan akka nuti gallu isas nu godhaa jennee gaafachaa turre ammayyuu ammas isuma gaafanna.
Paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan paartilee siyaasaa fi dhimma waldaalee siivikii Dooktar Alamu Simee rakkooleen gama mootummaatiin na mudatan jechuun kaafaa'uun komate ilaalchisuun deebittaa nu kennani.
Komiisaan kaasan kana hundumaa gama waajjira badhaadhina oromiyaatiin namni ramadamee isaan wajjin taa'ee qulqullaa'ee dhiyaatee jira. Akkaatuma qulqullaa'een waajjiraalee nu jalaa cufaman jedhe keessaa tokko qofa mana mootummaa kan ta'e jibiraatiif barbaadanii warri magaalaan harkaa fudhate amma magaalaa gibbii mana mootummaati kiisi magaalaa hojii biraatiif waan barbaadeef fudhatee isayyuu biraa barbaadee bakka buusuudhaaf waadaa galeerraa fudhate manni yoo argame bakka kan buutaa jechuudha innumtu kan kanaa alaa mootummaadhaan cufame kan jedhu soba jechuudha.
Godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroo akkasumas godina Buunoo Beddellee Gachiitti waajjirri koongireensii federaalaa Oromoo qaamolee mootummaatiin cufameera kan jedhu irratti.
Eessoo soba soba. Qulqullaa'ee kan gimbii qofatu mana mootummaati. Bulchiinsi magaalaa gimbii mana mootummaa san mana gandaa san hojii biraatti waan barbaadeef kan biraan bakka isin buusaa jedhee harka fudhate. Kana kan gimbii qofa. Kanaan mirkanaa'ee wajjin mirkana isanas itti himamu. Paartii badhaadhinaa fi kaafaa'uu wajjin ta'anii kan qulqulleessanii dhugaan jiru kana jechuudha.
Koongireensiin Federaalaa Oromoo Gaamuraatiin kan inni kaasu magaalaa Adaamaa magaalaa Shaashamannee, Jimmaa fi magaalota kanneen biroo keessatti sababa humnoonni nageenyaa mootummaa qaamolichi keessa hojjetan doorsaniif cufamee jira banuu hin dandeenye kan jedhan irrattu.
Sooba wanna namni akkana godhu seeraan ala nama osoo sodaachisu hin gaafatama. Seera seera biyyattiitiin hin gaafatama. Qabatamaatti ebalutu akaaf akkasii maal akkasii ragaa huduu haa tilu tarkaanfii fudhannatiin jedhee jira. Gama keenyaan koomitimentiin jiru jimaadha. Namoota jedhama wajjin wal qabatee mataa kiyyaan hooggantoota hooggansa paartii kaafaa wajjin dubbadhee jira. Profeesar Maraaraa wajjin dubbadhee jira. Torbaanuma darbe kan. Fidi waan gurguddaa akka gurguddaadhaan hojjetaman raawwatanii dubbiin isaanii mana murtii murtiitti jiru kan anis innis hin dandeenye mootummaanis hin dandeenye jira mana murtii karaa seeraatiin dhumuu qabu. Kanaan alatti sababa quubsaan taaneen kan dhimma yoo jiraate caasaa keenyas gaafatamaa haa goonu warra seeraan ala to'annaa jala oolan kan akka gadhiifaman haa goonu. Kana liistii fidiitii walitti haa deebinu jennee isaan achumaan deemu. Kanaaf sababuma fiduudhaaf filannoo kana irratti qophii waan hin xumurreeffamne yeroo faa gaafatu nu gahaa miti kan jedhu yeroon heerachuu qaba kan jedhu ibsa isaanii keessa jira. Kanaaf kun sababuma guuruudha malee gama keenyaan nama biraa miti amma isaa kiyya Itoophiyaan dura taa'aa paartii KFO wajjin taa'ee haasa'ee fidii waan sababa quubsaadhaan ala hidhaman fidiiti waliin teenye ilaalla. Tokko tokko hin jedhamee akkanatti jumlaadhaan dubbatamu kun falan ta'u. Tokko tokko laallee falatti keenya jennee anumtuu waliin dubbadhee jira. Gama paartii biyya bulchuutiin paartii badhaadhinaatiin qophii fi kutannoo cimaatu jira kana sirreessuudhaaf. Kanaan alatti danqaa ta'ee wanni seeraan ala raawwatame akka hin sirroofne qaamni barbaadu jiraatee wanni akkasitti ejjennoo amma kaafaa'uun fudhate kana fudhachiisu waan jiru itti fakkaatu.
Koongireensiin Federaalaa Oromoo filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ja'affaa irratti hirmaachuuf kallattii kamiiniyyuu hawaasa bira qaqqabuu hin dandeenye jechuun dura taa'an paartichaa ibsaniiru.
Namni iddoo taa'u iddootti nama jaalu iddootti nama bobbaasu iddootti waa tokko godhu waajjira qabaachuu baannaan isaan biyya warri warri bulchanii biyya kan akka jirutti qabatanii nun waajjirumayyuu duroowwatanii koottaa filannaa keessa galaa nuun jedhu kan akkasiin ta'u seeru sana harka ta'utti akka isaanii garuu ittimuudha. nuti filannaa keessa galuun nu rakkisaa jira amma onaatti nama tokko yoo hin galmeessine galmeessuu hin dandeenye.
Dhimma kanarratti deebii kan kennan paartii badhaadhinaarraa Dr. Alamu Simee komiin koongirensiin federaalawaa Oromoo kaase fudhatama hin qabu garuu bakka rakkoon itti mudate jedhanitti addaan yoo baasanii dhiyeessan tarkaanfiin sirreessuu ni fudhatamaa jechuun ibsani.
Yeroo filannoon dhiyaatu maqaballeessiin kun hin baay'ate hin dabala. Kanarraa kan hafe baay'een isaa maqaballeessii sobaati. Bakka rakkoon jirutti immoo akka paartii biyya bulchuutti akka paartii dimookiraasii dhugaa biyya kana keessatti ijaaruudhaaf hojjetuutti qabsaa'utti kutannoo cimaa qabna tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuudhaaf qaama keenya irratti illee jechuudha. Kaafaa'uun isa amma filannoon gahee bakka hundi keenya xiyyeeffannee filannoodhaaf hojjechaa jiru taafuuti barreen gaddaa odoo duulli filannoo na filadhaan jalqabeen akkamitti oromiyaarra naanna'anii akka hojjechaa turan uummanni oromoo sirriitti beeka. Isa amma filannootti dhiyaannee filannoodhaaf hojjechuu dhiyaafuuti jechuudha. Amma immoo isa daran akka paartittis akka mootummaattis xiyyeeffannaa itti goonetti yaadonni hundumtuu uummatatti akka dhiyaatanii wal falmanii uummanni kan keessaanaa ta'a jedhu akka filan hojjechaa jira sababa hoo barbaadaniin alatti eenyuyyuu tokkorratti tokko tokkorratti daangaa gochuu akka hin dandeenye heerri biyyatti jira.
Dura taa'aan paartii koongirensii federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa mootummaan rakkoolee paartichi tarreesse kan furu yoo ta'e filannoodhaaf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromootti dhaggeeffatoota keenyaas waashingtan dc irraa qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee muktaar usmaan kanan si dhafeera ittiin bohaara. Bardaapa.
qabannu malee feetu dhuftee feetu narraa qabatee fafakkeessu dhumaan ta'u jaalan barinta'oo wanti barbu akka yaada keetii takka takkaatu yaa jaalallee fedhii keetiisa na jaaladhu si muktaar usmaan walleessaaf guddaa galatoomsanna dhaggeeffattoota keenya amma immoo qophii keenya torbanitti al tokko dhiyaatu qophii fayyaatti ceena. Tokkummaan dubartoota Oromoo Kanaadaa gara walakkeessa baatii dabree kanaa dhukkubaa COVID-19 fi dubartoota kan ilaallateen gama zuumiitiin woorkishooppii tokko geggeessee ture. Kanneen woorkishoopicha qindeessan keessaa tokko torban dabre dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kanneen barumsa kennaa turan keessaa tokko aadde Yeeshii Tolasaa jaallanneen dubbistee jirti kunooti.
Barumsi baradhe paabilik heelziidha. Paabilik heelzii jechuun immoo fayyaa sabaa warra qoratu yookiin immoo irratti hojjetu jechuudha. Waa'ee koovidii irratti yeroo adda addaa affeeramee dhiyeesseera. Kanaaf dubartooti Kanaadaa jiran dubartooti Oromoo namoota isaan affeeran keessaa ani nama lammataan ture. Miidhaa koovidiin talaalliin isaa dubartiitti fiduu danda'u fi talaalliin kun ammam gargaara kan jedhu walumaa galatti waa'ee dhukkuba koovidii kanaatiif nu affeeranii sanarratti mari'achiifne.
Waan akkasii dubartootaaf addumatti barsiisuun yookiin dadammaqsuun hagam gargaara jettanii yaaddu?
Akkuma beekamu dubartooti Oromoo maatiidhaa fi alattis manattis keessumaa warri biyya bakkee jiraatu karaa lama hojjetu. Kan maatii isaanii nyaata qopheessee, kan ijoollee sooree maatii gargaaru kophaa jiraatu immoo miti maatiitti dabalamanis qabu yookiin haatiif abbaan warri umurii dhedheeraanis bira jiraachuu danda'u ta'a. Jara kanaaf tajaajila kennu jechuun akkuma warra mana yaalaatii akka yookiin warra nersingoomiiti nama gargaaruuti jechuudha. Ga'een dubartoota keenya waa'ee koovid irratti maaliif ijoolleedhaa fi maatii isaanii gurguddaa gidduutti tajaajila kennu gatii ta'e. Kanaafitu isarratti xiyyeeffannee of eeggannoo akkamii gochuu akka qabaatanii mana keessaa nama tokko koovidii yoo qabee isa walirraa siquu distaansi isa jedhamu sanaa qulqullina akkamitti akka eeggatanii meeshaa mana keessaatti illee akkamitti akka tajaajilamanii akka walitti hin dabarsinetti. Isa kana yeroo adda addaatti mari'achiisaa turreerra. Amma immoo yeroo kanatti yeroo talaalliin kun argametti talaalliin kun harka dhibba keessaa harka sagaltamii shan jechuun. namni dhibbi tokko yoo talaallate namni sagaltamii shan talaallii kanaan dhukkuba koovid jedhamu kanarraa ooluu danda'u. Talaalliin kun warra lamaanii Ameerikaa keessatti kennamaa jiranii faayizaarii fi moodernaadha. Kan parsantii sagaltamii shan dhowwu jedhamu. So dubartooti talaallii kana fudhachuu jechuun isaantu maatii hundumaa wajjin walitti siqeenya qaba gatii ta'ee fi dhibee kana baay'ee akka dhabamsiisudha. kana dhagaa kan nuyi irratti hundeeffannee hubannoo gadi fageenyaa akka isaan irratti qabaatanii fi shakkii tokko malee talaallii kana akka fudhatanii maatii isaaniis akka fudhachiisaniif kan mari'achiifne.
Yaaddi dubartoota hirmaattota walga'ii kanarraa ka'aa ture kan dhukkuba kana laale maal kan jedhudha?
Yaada adda addaatu ka'aa ture. Kaan kaan maal jedhu ani narsingoomiin hojjedha ammoo naatti nan qabne namoota biraa qabee. jenetik meekaappiin keenya warra kaan irraa addaa qoricha kanayyuu attamitti hamannaa dubartiin fuulduratti mucaa godhattu faa rakkin akkamii faarratti fidaa namni baay'een dina yaalisa jiran yookiin immoo waanuma kana haalaniyyuu keessa jiru jechuudha. Isa kanarratti Dr. Ibrahim baay'ee gadi fageessanii dubbatanii anillee karaa koo baay'een ibsuun yaale qorannoon irratti godhamee akka dhiyaatu Wanti kun jenetiikiin meekaappiin kan keenya akka warra kaan irraa yookiin immoo uumamni keenya namoota biraarraa adda akka hin taane koovidiidhaan namooti keenya iddoo adda addaa jiraatanii calqaba isaatti namni baay'een akka saaxilame akka lubbuun darbanii akka dhukkubsatanii fayyanii talaallii kana fudhachuu malee ammas dhukkuba kanatti saaxilamuuf carraansaa guddaa akka ta'e irra deddeebinee hittimne. keessumaa warri umurii giddu galeessaarra jiranii gaaffii akkas akkasii kaasaniiru amantaa irratti dhabuu nuti garuu kana qabatamaan wanta jiru akkamittiin talaalliin akka hojjetamu sadarkaa kamiin akka darbu akkamitti akka mirkanaa'u isa kana hubachiisnee ibsinee fi talaallachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e mari'achiisaa ture.
Jenetik meekaap yookiin uumamni keenya adda kan jedhan maalirraa?
Nuti gurraacha naannoo nu irraa dhufnes nuun qabu amma namni tokko fakkeenya kan dubbatte lafan jiru iyyuu nama baay'eetu dhume anaan nan qabne jara kana nan tajaajila wanti inni na qabu dhiisee fi qaami koo jararraa haddachuudha akka ofirraa dhowwu kanaafiyyuu kittibaatii walumaa galatti qophaa'e kuniyyuu immoo tarii kan keenyaaf hin hojjetu ta'a. fudhadhus dhiisus waan na qabu natti hin fakkaatu dhukkubi kuni namni jedhe jira kana gurraacha fixe jedhani malee gurraacha hin ajjeesu isa jedhuudha. Isa akkamittiin ibsine poppuleeshiniin yookiin immoo sabni jiru kuni sabni adiin parsantii meeqa akka ta'e parsantii sana keessaa nama meeqa koovidiin ajjeese parsantiin nama gurraachaa immoo yaraadha. Yartuu sana keessaa immoo parsantii meeqa ajjeese isa jedhu istaatistiksii isaa wal bira finnee itti muudhaaf yaalii gochaa turre. So abdii ofirraa warra qabantu jiru nan qabu kan jedhamtu. Kaan immoo kittibaatichumtiyyuu hin hojjetu akkamitti amannaa warra jedhamtu jiru. Dura dhukkubi tokko argamuutu irra jiraata. Achi dhukkubi suni haala akkamiitiin vaayirasiin sun akkamitti namatti akka inni dhimma bahee namarraa namatti darbu qoratamuu qaba. achi immoo wanti sana fashaleessu qaamuma baakteeriyaa sanaa keessaa fuudhamee akka irratti qoratamee hojjetamu yookiin immoo vaayirasii sana dadhabsiisanii akka talaalliitti geeddaranii isa booddee erga bineensota irratti yaalame nama yaraa irratti fedhiidhaan akka yaalamu namoota yaraa irraa immoo gara nama baay'eetti yaalame isa booddee ifikaasiisa jedhu in hojjetaa dhuguma iminiitiin uumaa. dhuguma dhibee hin dhowwaa yoo dhowwe immoo parsantii ammami inni jedhu erga mirkanaa'e booddeedha kan inni ayyamaa food and drug administration sana xiinxalee ilaalee amansiisaa yoo ta'e ayyama kan inni kennu eegga wanti kun kenname booddeedha gaaffii guddaan ka'a ture waa'ee miidhaati miidhaan yeroodhaaf doonsuun nama dhukkubuu mataa nama bowwaasisuu nandharraa nama gubuu. Inni kuni guyyaa tokko yookiin guyyaa lama keessatti nama yaraa irratti akka ta'udha. Inni yeroo dheeraatiif ta'u immoo yoo jiraate talaalliin kun qoratamaa akka deemu kwaalitii ashuraansiin isaa warri talaallii kana hojjete akka duukaa bu'anii hordofanii fi rakkinni yoo jiraate haalatti riippoortii godhamu kana fa'idha kan ibsaa ture.
Egaa waan akkasii hawaasa keessatti keessumaa dubartootaa fi barsiisuun bu'aa qabaa hubannaa jedhu qabda moo akkuma hawaasuma sakaanii waluma qixxeedha.
Keessumaa dubartooti Torontoorraa nu affeeranii fi warra naannoo biyya lafaarraatti affeeranii kuni awareness yookiin immoo hubannoo keessatti uumeera. Talaalliin kun hin fudhatamu taanaan vaayirasiin kun bifa isaas geeddaratee daddarbaa gatii adeemu. waa'ee dhibee kanaatiif hubannoo godhataniiru keessumaa warri umuriin gurguddaa waggaa jaatamii shanii olii warri dhukkuba adda addaa qabu yoo talaallii kana fudhatan malee dhukkubi kun yeroo kamiyyuu dhufee akka isaan miidhuu danda'udha kan irratti haasofne dhaamsiin dhaamuu ammallee namooti keenya keessumaa dubartooti keenya warri bakkee jiran carraa kanaa qabu warri biyya guddate keessa jiran. yeroo utuun fudhatin talaallachuu qabu. Dubartooti utubaa manaati. Akkuma jenne ijoolleef abbaa manaaf maatii isaanii warra gurguddaa gidduu jiru gatii ta'ee fi eenyuma caalaa dubartooti talaallii kana fudhachuun isaanii maatii isaanii keessa dhukkubi kun akka hin daddarbine gargaarsa ta'a. Yoo immoo hubannoon qaban ta'e waa'ee isaarratti gaaffii qabu ta'e irra deddeebi'anii hakiima isaanii gaafatanii kanatti akka dhimma ba'aniin irra deddeebi'ee yaadachiisuu barbaada jaallanne.
Aadde Ishii Tolasaa ibsa nu kennaniif hedduu galatoomsanna. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 12,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 12,485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutti walitti deebina nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya.